dura dursoo suuraan tun suuratul ahzaab je'amti isiin suuraa madiina'aati aayaanni isi'ii torbaatamii sadii lakkooysi isi'ii soddomii sadii bismillaahi irrahmaan irrahiim jalqabni dubbi'ii maqaa rabbiiti yaa ayyuhan nabiyyu ittaqillaah yaa ergamaa khiyya muhammad Rabbi sodaatuu itti fufi sii fi ummanni keetilleen walaa tuxicil kaafiriin warra dirree bayee rabbi moromu dubbii isaanii hin dhagayin waan shari'aa teetiin wal dhabu keessatti isaan hin dhugo'oomsin wal munaafiqiina. munaafiqa warra afaanin islaamaa kan gara'aan kaafiraa gara'aan rabbi moromu hin dhagayin inna allaha kaana caliima rabbiin kan waan argame mara odoo wanni sun hin argamin beeku hakiimaa kan waan uumu hunda waan argamsiisu hunda keessatti hikmaa qabu واتبع ما يوحى إليك من ربك والرب الراسي أفه كان إن سرت بوس جل ديمي سن قرآنا إن الله كان بما تعملون خبيرا ربي نوان اسن دليدا هند بيخا وتوكل على الله دبيته هند كيست ربت إركده وكفى بالله وكيلا سيفي أمتك تيسؤوف ربين نقيا ما جعل الله لرجل ربين نمتكوف هن أمن من قلبين في جوفه قلبي لما قام إساك ست وان ربين آية تنبوسف nama tokkootu kuffaararraa aylii lama ta aylii muhammad caaltuun qabaa tanaafan waa takka hin irraanfanne jedhe duuba kuffaarri ni dhugo'oomse gaaf tokko kuffaarri wanni arge namicha akkas jedhe san kan kophee takka kaayatee. takka harkatti qabatee karaa dheeraa deemu duuba maaltu argamee kophee takka harkattiin deemtu jennaanin ha an miiluma kiyyarra jirti iifin taa'a je'ee kaayate achirraa akka inni qalbii lama hin qabne beekan wanni rabbiin onnee lama qaama tokko keessatti hin uuminiif rabbiitu beekaa onneen motoora qaamati isaatu takka onne'eetu qaama hunda dalaysiisa odoo motoorri lama ta'ee qaamni kam dhagayee dalaga motoora lamaanirraa مطور لمان الراكم تكان دليتيت وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم ربين بيركيسا تن إراك كتني أتي أكا هادتيات سبرة هنجل سوجه الرف جتنين haadha teessan hin goone haati teessan tanuma isin dhalte arabni islaama dura yoo jaartii isaatin ati akka dudda haadhatiyyaati je'e irratti haraamoyte akki sun isaan biratti hiikka'a ammoo akka heera islaamatti. akkas jechuun kaffaaraa yookaa yakka nama qabsiisa malee hiikka'aa miti heerri kun nuuf dhufu'uu taa'a waan rabbiin nuu dubbatu'uu jiraatu keessatti. وما جعل أدعياءكم أبناءكم أمس ربين إلمون نم براتا إسن قدفتا أك إلمو تيسني تن أقاء هنقونه وهند كيستي ذلكم قولكم بأفواهكم سن وان إسن أفان كيسنين جتاً waan rabbiin je'ee miti wanni rabbiin je'u ilmi namaa ilma keessan hin tayu wallaahu yaquulu lhaq rabbiin haqa je'a wahuwa yahdi sabiil rabbiitu karaa qajeelaa nama beeysisaa udcuuhum li'aabaa'ihim ilmaan namaa abbootuma isaanitiin yaamaa هو أقسط عند الله سنت رب برتي كرا أجيلا فإن لم تعلموا آباءهم يو أبوتي إسانيهم بيكن فإخوانكم في الدين أبوليا كيسا كان دينا أتي أبولم آياما أبوليسو جاء ومواليكم ammallee isaan aanaa keessanii maqaa aana aatiyyaamaa yaa ilma adeeraa je'aadha walaysa calaykum junaaxun dilii hin qabdan fiimaa akhta'tum bihi waan dagattanii jettan keessatti eeguma irraa dhoowwamtanii ولكن ما تعمدت قلوبكم haa tayuu waan beeka'aa jettan keessatti ni yakkamtan ni qabamtan wakaana allahu ghafuuran rahiima rabbiin waan odoo irraa hin dhoowwamin dalaydan isiniif araarama rahmata isinii godha aayanni tun wanni buuteef nabi muhammaddu intala namni tokko kan zaydi je'amu hiike fuudhe intala tana maqaan isi'ii zaynaba namicha kana nabi muhammaddu ilma godhate hanga zaydii muhammad je'amee beekametti duuba nabiin intala inni hiike fuudhan. yahuda'aa fi munaafiqoonni muhammad jaartii ilmi isaa hiike fuudhe je'anii hamatan hoggaasan rabbiin isaanirratti deebisee ilmoon marcumaa ilmoon guddifatan akka ilmoo gudeedatii mitii ibse. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نبي ربي محمد نجيني إسرت هاجرات إسات لبو مؤمن الر مؤمنة آنا هك أنا بيت هك لبو إسر هك أجول بير هري إسر جبادة yoo nafseen tee wahitti siyaamtee nabi muhammad wahitti siyaame tee dhiifteti tanabii qabatta yoo nafseen tee wahitti siyaamtee shari'aan islaamaa wahitti siyaamte tee dhiifteti ta shari'aa nabii qabatta maalif wanni nabi muhammad je'u. waan rabbiin je'e je'uuni waan of biraa jaalala nafsee isaarraa kaasee je'uu miti وأزواجه أمهاتهم بير نبي محمد مؤمنا أكهادت إسي فود حرام تيؤوفي خبجوا كيستي laalu'uu fi waan kana fakkaatu keessattii miti sun takkaasan keessatti akka alaga'aatii وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض راهمن آنا والآل أوتو قرين إساني قري إساني آل أوتو ألقان آل الرجالة هجر آن والآل الرجالة في كتاب الله شريعة ربي دين إساكي ستي من المؤمنين والمهاجرين iimaana fi hijiraa fakkaayuu godaanu'uun wal dhaalu'urra ummanni islaamaa gaafa dura makkarraa biyya biratti godaanan habashaa madiinaa fa'atti warri wajji hijiraa baye diinin waliitumsu'uun wal dhaalan. firumma aanii miti ammoo ormi islaamaa heddummaannan heerri sun ni dhaabbate duraanuu hangasitti haa deemuu jecha aatu kaayame eegasii namni firumma aan akka walitti aanun wal dhaalan. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً yoo nama alaga'aa kan obbolummaan aanaa wal godhatuun isin jidduu jirtuuf tola ooltan malee karaa dhaala hin tayiniin sun akka horii kiyyarraa jaala kiyya abaluuf waa kennaa je'ee dhaamu'uutii duuba. horii isaa bakka sadiitti qoodaniiti harka tokkorraa waan inni dhaameef san kennaniif takkaa baasan kaan firaatu dhaala kaana dhaalik iimaana fi hijra'aan wal dhaaluun dhaabbatee firumma'aan wal dhaaluun bakka isaa bu'uun في الكتاب مسطورا لوح المحفوظ كيستي كتب مي دبره وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم قاف ربين تكا قاف نتي بالما أنبيوت الرافون دبرد سن قاف واللبون ما تيهند ضد آدم كيسا بافنه arrabbii keessanii miti je'eenii hundinuu eeyee jette waminka ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم كان بالمسا سي في نوح في إبراهيم في موسى في عيسى إلما مريم الرا فونه أكا tokkummaa kiyya yaaddanii na gabbartanii ammallee diinaa kiyyatti yaamtanii walis dhugu oomsitaniif وأخذنا منهم ميثاقا غليظا كم بالما سنرت بالما برا جبا ألفاتا إسن الرافون بالمن درا خخودا ملئ kan lammeeysa'a kakataniiti akka waan if qabsiisan guutan baallama seenan jarri shanan kun ambiyoota keessaa warra obsaati je'ama rabbiin ambiyoota mararraa baallama fuudhee wanni jara shanan kana maqaa dhayeef darajaa yookaa kabajaa isaanii mul'isu'uufi liyas'ala saadiqiina can sidqihim wanni baallama isinirraa fuudheef akka warra dhuga'aa isaan ambiyootaa dhugaa isaanirraa diin ummatatti geessu irraa rabbiin guyyaa qiyaama'aa gaafatuu fi jannata seensisu'uuf akka kuffaaras gaafatee azaaba seensisuufi وأعد للكافرين عذابا أليما ربين والرئيسة كفريف عذاب إسال لا لسقب سجرة يا أيها الذين آمنوا يا ور رب أمنه أمس اذكروا نعمة الله عليكم أنني ربين إسنين أنني سيادتنا إذ جاءتكم جنود gaafa lola handaq kan ashkarri kuffaaraa madiina'atti duulee lafarraa isin fixu'uuf bakka hundaa isinitti wal yaame isinitti wal yaamee dhufee madiina'atti isin marse kan isin nama kuma sadii qofaa. kan kuffaarri kuma kudha lamaa kan akka taatan dhabdanii handaqa qottanii ifitti marsitan kan baatii takka achitti kuffaarri isin marsee beelan dhumuu geessanii yaa rabbi nu dhaqqabi jettan kanan isinii akkasitti jiru isinii akkasitti jiru. jibriil sitti ergee shaami fi yamanillee sharqillee fudhatu'uuf teessan je'ee si gammachiisee ormi dhuga'aan mu'minaa gammadee ormi munaafiqaa qishnaa godhatee mu'minaa fi munaafiqni. addaan fooyaman addaan beekaman فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها دوبا أيرو إسنهن أرجن تا إلينستي في ملائكة مؤمناف درمني قمتشيفني كافرا في منافقة cabsinee rifachiisu'uuf ergine haa ta'uu qilleensa malee malaayikan hin lolle وكان الله بما تعملون بصيرا ربين وان اسن دليدا نبيخا نأرجا ركنا اسن ركتا نبيك إذ جاءوكم من فوقكم قافة kuffaarri karaa oliitin isinitti dhufe waa min asfala minkum kan karaa jalaatinis isinitti dhufe wa idh zaaqatil abasoor gaafa ijji gara diinaa laaluu malee gara xilaataa laaluu malee isa eeguu malee waan birarraa jallattee laaluu dhiifte. وبلغت القلوب الحناجر كان صدا كيس قلبين خكي جيس وتظنون بالله الظنون كان ياد أدى أدى رب اتيادا أرمي مؤمنا ربين أكت وننقيس نمكر أوف dirmachuu isaa hangana nurraa tursiise malee dirmachuun isaa karaa jirtii yaada ormi mu'minaa ormi munaafiqaa akkasuma warri iimaanni isaanii laafa'aa rabbiin nuun dirmatuu dhumnee yaada. هنالك ابتلي المؤمنون مؤمن أجت مكرمه كان أجآن أمنه كان إيمان إساء جبآت في كان الدفوي أوجج وزلزلوا زلزالا شديدا أتشت سوسوئين سجبا سوسوأن صدا جبد أرى وإذ يقول المنافقون قاف منافقون ور أفان إسلاما كان قرآن كافرا جئوا والذين في قلوبهم مرض أما اللي قاف ور أكبني qalbii keessa jiru je'u isaan warra iimaanni isaanii laafa'aati wanni munaafiqaa fi isaan je'an maa wacadana allahu wa rasuuluhu illaa guruuraa rabbii fi rasuulli isaa tumsa rabbirraa argattan je'aniiti kijibaan baallama nuu seenan malee dhuga'aa miti je'an wanni ormi munaafiqaa ida'e muhammad shaami fi yaman qabatu uuteessan je'eeti nutti kijiba je'an maaliif gaafas odoo handaqa qot'utti jiranuu dhagaan guddaan dachii jalaan baye. kan isa cabsan malee handaqni hin qotamne kan itti walgayanii cabsu'uuf jaatanii godhanii sibiila harkatti caccabsee kan yoo isa cabsuu baatan diinni karaa saniin itti dhufu hoggaasan nabi muhammaditti iyyatan duuba ka'eeti nabi muhammad handaqa seenee takkaa bu'ee madoosha kennaa je'eenii dhayee hoggaa dhayu dhagaan caphee ifaan irraa utaale madiinaa ibse akka faanusaa mana akkaan dukkanaa keessa jirutti hoggaasan nabi muhammad allahu akbar je'ee ashkarri islaamaa wajji allahu akbar je'e ammas lammeeysaa dhooynan akkasumatti caphee ifaan irraa bayee nabi muhammad الله أكبر جئ أرم إسلامتس الله أكبر وججئ أمس سديسا أوينن دقان هراي إفام بي نبي محمد الله أكبر جئ أشكرنس وجين الله أكبر جئ دوب أصحابني ifaan nuti garre sun maali jennaanin nabiin akki je'e ifaan dura baye biyya faaris nagarsiise kan lammeeysa'a biyya shaam nagarsiise kan sadeeysa'a biyya yaman nagarsiise hoggaasan jibriil dhufee. ummanni kee biyya tana hunda qabata naan je'e je'een hoggaasan ormi islaamaa gammade ammoo munaafiqoonni akki je'e asittuu soda'aaf udaan haguu sodaannee muhammad biyya biraati fudhanna je'ee nu abdachiisaa je'anii. qishnaa godhan gaafa san waan madiinaa hin tayin bitti sun hundi biyya kaafiraati tanaaf ormi munaafiqaa wanni rabbii fi rasuulli isaa nu abdachiise hijiba je'an waan fagoo seeyanii وإذ قالت طائفة منهم ammas tuutti takka orma munaafiqarraa wanni jette bakka handaqaa sanitti handaqni gandarraa xiqqo fago'oo bakka amma masaajidu sab'aa je'aniini namni madiinaa dhaqe ni beekaa wanni tuutti sun jette yaa ahla yasriba yaa warra madiina'aa yasrib maqaa namicha tokko kan ummata iramirraa ta'e kan dura dursoo achi qubateetii duraan maqaa madiina'aa yasrib je'amaa eegasii madiina'atti jijjiirame laa muqaama lakum bakka tana taa'un isiniif hin toluu farji'uu mana keessanitti mandara madiina'atti deebi'aa as hin taa'inaa ni dhumtanii je'aniin ويستأذن فريق منهم النبي دوب قرين إساني أكدي بأن إذني نبي محمد ربربادا يقولون إن بيوتنا عورة وأن إسان جأني نبي خدة منين كينيا هدي أو أمنا دين الراسدان قنو إيسي جأنين وما هي بعورة دوب ربين أكجئ إسان كجبسيس أوف من إساني وهدي أومتي إن يريدون إلا فرارا إسان لولرا تيسو فدملي وان براهم فدن يوكا هيادا ولو دخلت عليهم من أقطارها أدود دين مدينة من در إساني اتسيني ثم سئلوا الفتنة فتنان يوكا rabbitti kafaruun ammallee orma islaamatiin loluun isaanirra barbaadame diinni sun rabbitti kafara'a nabi muhammadii fi ashkara isaanitiin lolaa je'ee la'aa ta'uhaa silaa waan diinni irra barbaade ni kennaniifi. waan diinni je'u ni dalagan rabbitti kafaranii islaaman lolanii wamaa talabbasuu bihaa illaa yasiiraa silaa odoo sun argame zamana xiqqaa malee madiinaa keessa hin taa'an rabbiin lafarraa isaan fixaa ma'naan kanaa odoo kuffaarri madiinaa seenee ormi munaafiqaa kun islaamarraa deebi'ee islaaman lolanii silaa rabbiin dafeeti lafarraa isaan fixa takkaa macnaan isaa yoo orma munaafiqaatin kafaraa je'ame irraan dhaabbatanii dafaniiti kafaran jechuudha. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل أرم منافق آس ربي بالما سينني جرا أدول للخ هن أرجم لا يولون الأدبار لولرا إفدوبهن ديب جأني وكان عهد الله مسؤولا بالمن ربي بالما قوت أرى قافة مني هاتيو إسان نديقا قل لن ينفعكم الفرار واني أرم منافقات جت ديفن إسنهم فيد أمري إسنهم دارس إن فررتم من الموت أو القتل يو دعا في أجيتش الراديستا وإذا يو ديستني واتق إسن فيد لا تمتعون إلا قليلا واتق ملي الدنيا تنكيستي haftanii hin qananiitan duuti hoggaa umriin teessan dhumte isinitti dhuftii namni du'a oolu hin jiru qul man dha alladhii yacsimukum min allah eenyu namni rabbi isinirraa dhoowwu takkaa irraa nagaya isin baasu in araada bikum suu'aa yoo isin balleessuu yookaa hamtuu isinitti buusuu fedhe aw araada bikum rahma takkaa yoo rahmata isinii godhuu fedhee isin fixuu baatee isin hambise eenyutu waan inni dalaguu fedherraa isa dhoowwa eenyutu rahmata isinii godhuu isa dhoowwa ji'iin ولا يجدون لهم من دون الله وليا إسان ربي أجت هن أرقة أنا نما إسان فيد ولا نصيرا أما اللي نما إساني تمسي دررا إسان الرا ديبس هن أرقة قد يعلم الله المعوقين منكم ورّ isinirraa hamilee nama cabsee lolarraa nama dhoowwu rabbiin dhuga'aan beeka walqaa'iliina li'ikhwaanihim kanneen obboleeyyan isaanii kuffaaran je'anis ni beeka warri je'u yahuda'a kan je'aniin munaafiqaa wanni je'aniin halumma ilaynaa muhammadiin wajji loluu dhiisa'aa gama keenya koottaa walaa ya'tuuna alba'sa illaa qaliila ormi munaafiqaa kan yahuudan akkas jettuun sun haa na arganiidhaaf malee lola hin dhufan nama garsiifatu'uuf haa namni nu dhagayu'uuf lola dhufan ashahatan alaykum gargaarsa isaanii isinii quudhuu dhabu'uuf fa'idaa jaa'a alkhawfu duuba hoggaa lolli dhufe رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم orma kuffaaraa takkaayuu munaafiqaa kanneen si laalan garta isaanii ijji isaanii naannoytu kalladhii yughshaa calayhi min almawt akka namni du'atti jiru waa laalutti si laalan takka ijji isaanii akka ija nama du'atti jirutti naannoyti فإذا ذهب الخوف دوب هقا لولي أمي واني بوجيامي قودم اتسنت سلقوكم اسن تقن اسن أوان اسن كلن بألسنة حداد الرب أكا هبل اتي أرات نوكنا اسن نرهك أنقل التنين nutis akkuma keessanitti lola dhufne je'an ashihatan ala alkhayr isaanii khayrii isinirraa dhoowwu isaanii waan booji'amerratti isin qorqodu isaan kan hoggaa lolaa fareessaa hoggaa waa fudhatu'uu gameessa ulaa'ika lam yu'minuu جرس أقآن هن أمن فأحبط الله أعمالهم تناف ربين دلقا إساني دراب بلس أكبد ملئس سواب إسئي هن أرقة وان قرآن كافرة ينيف شرطين دلق أرت سواب أرقتنين نمتش دلقوا iimaana qabaatu'u وكان ذلك على الله يسيرا دلقا منافق درابا ليس رب الرتلافتؤ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا أرم منافق آسن ور نبي للؤ رفي بقأت يوكا ليس سن قريش إيفي غطفاني يهودا وان هندبرين سيان وان بي إسانت جلندبرين سيان صدا كيسة وان مدينة أتي أسديبئني إسان فتن سيان وإن يأتي الأحزاب يودولس لما ديبئ يودوا ni hawwan ormi munaafiqaa ni fedhan law annahum baaduuna fil acraab odoo biyyaa badanii baadiyaa dhaqanii taa'anii yas'aluuna an anbaa'ikum oduu teessan waan isinii fi warri isinitti duule wal gootan odeeffatanii fedhan walaw kaanuu fiikum isaan ormi munaafiqaa odoo biyya jiraatanii kuffaarri isinitti deebi'ee isinii wajji jiraatanii maa qaataluu illaa qaliilaa waa xiqqo malee isinii wajji hin lolan sodaa keessa takkaa namni haa nu argu'uuf lolan malee rabbii je'anii hin lolan namaatu lolarraa oolan je'ee nu taajaba'aafi lolan takkaa lola seenan malee gara'aan hin lolan لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واني جلدمتني قبتا قار الدنيا aakhiraa isin fayyadu rasuula rabbii keessa isiniif jira dalagaa teessan hunda namni isin irratti laallattan nabi muhammadi liman kaana yarju allaha nama rabbi sodaatuuf walyawma alaakhir nama guyyaa qiyaama'aa dhugoomsuuf وذكر الله كثيرا كالربي إساه الدميس ذكروا قوس الذكر إيه تتاتنوا هاتاتوا قرآن قرأوا تيو صلاة على النبي تيو صلاة تيو ذكري برا تيو قلب إن تيو الربا في قلب إن تيو نمني rabbi sodaatu kan guyyaa qiyaama'aa sodaatu kan zikrii rabbii heddummeeysu isa kan nabi muhammaditti hidhatee jala deeme ولما رأى المؤمنون الأحزاب أشكر نبي محمد ورد أن أمن هقا كفار بيهندا اتوليام أرقا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ونجأ كفارك نت دول نو تمسي إسانر ربي نؤانس وربي في رسول بالما نوسينه نبي محمد هقا أقا خندك أكيسا بي hoggaa sadii dhayee ifaan irraa hanga'ee shaami fi faaris garsiisu ashaabota isaatiin ni mooyattaa takkaa ni mooyattanii gammadaa je'e duuba hoggaa kuffaara ijaan argan kana wanni. rabbii fi nabi muhammad nuun gammachiise je'an وصدق الله ورسوله بَالَّمْنِ رَبِّي فِي إِرْجَمَا إِسَاءَ أُجَأَ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا بَالَّمْنِ رَبِّي سَيْنِفْ كَنْ نبي إساني أديس سن إيمان ملي دبيك إبلو ملي وان برا إسانيهن إدانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أرم مؤمن الرا ديرة والربي بالما سنت يو لولا سن هنگ دونت نلول جأني إف وريغن بالما سن قوتني أقوم سنت جِرَةً فمنهم من قضى نحبه دوب إسانرا نما جهاد كيست دؤي بالما إساقوت تجرة ومنهم من ينتظر أمس نما إسانرا كرى ربي كيست دؤو إيقتو تجرة كرى ربي دين كيتي horii keeti gurra keeti duuba nama kanaa je'ee du'uu eeggatuutu jira wamaa baddaluu tabdiila isaan baallama ifii hin diine hin jirjiirre isaan akka munaafiqaatii miti ليجزي الله الصادقين بصدقهم akka rabbiin warra dhugaa dhugaa isaanitiin sawaaba isaanii kennuuf jecha ويعذب المنافقين إن شاء أكا يوفئ منافقة عذبوف إساني منافقة أجيسة أو يتوب عليهم تكا نما إسان الرا توبتيف araaramuufi inna allaha kaana gafuuraa rabbiin kan namaaf araaramu rahiimaa kan rahmata namaa godhu karaa gaarii nama qunnamsiisuun ورد الله الذين كفروا كفار مدينة أتدولسا ربي نديبسه بغيظهم آروج ديبسه isaanii aara qabu lam yanaaluu khayra waa takka waan gaarii hin arganne odoo waan dhufaniif argatanii aaran bayin deebi'an rabbiin isaan deebise وكفى الله المؤمنين القتال أكست ربين شري لولا أرم مؤمن الراك أبي qilleensa fi malaayikaa kuffaaratti ergee cabsee kan orma islaamatii fi kuffaara jiddu'utti lolli jabaan hin argamin handaqa gubba'aan xiyyaan wal darbatuu taatu malee maaliif odoo akkasitti. wal darbatanuu guyyaan diidamii afur dabbiree duuba halkan tokko rabbiin malaayikaa kuma tokko ergee bakka kuffaarri qubate dhayxee sharaa isaanirraa haada cirtee rabbiin qilleensa qabbanaayaa halkan dukkana itti ergee sharaa isaanittii fi mi'a isaanii buqqisee waliin dhayee darbee kan malaayikan sodaachisuuf Allahu akbar jettu duuba ka'eeti kuffaarri walitti lallabee. dheessanii biyya isaanitti kan waan dhufaniif hin argatin gala dabran وكان الله قويا ربين جبا وان فئه ويتي فئه أرقم سيسو دنديو عزيزا كان وان فئه دلقو كان انجفتو ملي وان إس انجفتو هنجر وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب Rabbiin orma Yahuda'aa kan banii Qureyzaa je'amu kan Madiinaa taa'an kanneen nabitti baallama diiganii kuffaara isatti duule wajji dhaabbatan jara san buusee jira min sayaasiihim mishigii isaanirraa وقذف في قلوبهم الرعب qalbii isaanitti sodaa darbee fariiqan taqtuluun kan garii orma yahuda'aa san ajjeeftan isaan warra lolu kan nama dhibba torba gayu wata'siruuna fariiqaa kan garii isaanii boojitan sun joolle'ee fi beera isaanitii وأورثكم أرضهم أكست ربين دتشي إساني إسن آلشسه وديارهم منين إسانتس وأموالهم هري إسانتس وأرضا لم تطئوها لفبرل تن تكا إسن إرن آبة تن جنافة أوتيسا تن أكبي خيبر tan biyya tana booda qabattan وكان الله على كل شيء قديرا ربين كان واهند دنديو أمني قريضا جأم كان نبي محمد فتئسن بيا مدينة آقمة كون قبتا نبي محمد دول بيا هندا مدينة أتي دول ديما أجينيا أرما يهودا كان yaamanii mari'ataniini isin gama keessaniin diinni nutti hin seenin je'anii kanarratti baallama walii seenan haa tayuu ni diigan malee duuba nabi muhammad nama itti ergee baallama ni diigdanii je'ee gaafannaan ee diigne je'anii jara nabiin erge arrabsan duuba ergaan dhuftee waan ormi yahuda'aa je'e nabi muhammaditti himnaan nabi muhammad allahu akbar gammadaa yaa ummata islaamaa jedhe duuba hoggaa ashkarri kuffaaraa dheeysee biyya isaanitti dabran ormi mu'umminaa madiina'atti deebi'anii hiikkatan duuba nabi muhammad kan mana isaa seenee warri isaanii mataa isaanii dhiquu jalqabee cinaa tokko irraa dhiiqu jibriil dhufee yaa ergamaa rabbii ni hiikattee je'een ee jennaanin malaayikan hin hiikanne je'ee wanni je'een dafa'aa orma yahuda'aa kan baallama sitti diige sanitti. qajeelaa je'een hoggaasan nabi muhammad asaabaa isaatiin asrii ganda yahuda'aa sanitti malee hin salaatinaa je'ee waytiin asri'ii dhaqanii ganda san marsan haa tayuu gibbii jabduu gojolli jabaan ittiin marsu keessa jiranii gabbayanii harka kennuu didan kan guyyaa diidamii shan marfamanii laafan kan soda'aaf oolanii buluu dadhaban duuba nabi muhammad itti lallabee waanin an isinitti muru jaalattu je'een hin jaalannu je'an waan sa'di isinitti muru jaalattu je'een sa'diin kun mataa gosa arabaa ta'awsi je'amtuutii ammallee jaala isaaniti jaala orma yahuda'aati ni jaalannaa je'an akkasitti harka kennanii sa'diin waan feete nutti muri je'aniin duuba sa'diin ilmi mu'aaz wanni itti mure waan isaan waytii hamtuu nu gananiif dhiirti lolaa hundi ajjeefamuu dhala'aa fi joollee fi horiin isaanii booji'amu hoggaasan nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu dhugumaan murtii rabbiin itti muree dabarse isaanitti murte yaa sa'di je'een akkasitti jazaa isaan nabi kadda'an argatan silaa rabbiitu gargaare malee ormi islaamaa tokko lafarratti hin hafu kun waan dandeeytii rabbii mul'isu kan rabbiin islaama gargaaruu nu garsiisu darsiin dhibba sadii fi digdamii afreeysoodhaa hangan yaa ayyuhan nabiy yaa ergamaa kiyya muhammad قل لأزواجك بيركات أكجت يوكا جئي إسان نما سقلي إسان عائشة أبي بكر حفصة عمر ميمونة حارس صفية هيي هندي يوكا أم سلمة أبي أميّة زينبا جحشي جويريا حارس رملا يوكا أم حبيبة أبي سفيان سودا زمعاتي دوبة بيري سيلانكن عائشة حفصة ميمونة صفية هندي زينب جويرية رملة سودا قلب أكا ور موتوتا تكا فايا الدنيا نبي محمد الربربانا وان إني هركان أبني ربي نبي إسات أكجئ واني بيركات جدت إن كنتن تردن الحياة الدنيا يوكا الدنيا تنان أننئو جالتا تاتا يوكا بربادا وزينتها يوفايا الدنيا آت بونوكا فيتا تاتا يو ربي في رسول الرّ addunyaa maraxattan fatacaalayna koottaa himadhaa waan feetan umatti'kunna horii namni hiikame qabu yookaa haqa godhatu isinii kenneetan waa usarrixkunna isin hiikaa isin gadhiisaa sarooxan jamiilaa hiikkaa gaarii miidhayduu isin cinquun isin dhibuun keessan jirre afaan nagayaatin وإن كنتن تردن الله ورسوله يوم كالرب في رسول إسافيتا يوكا مرت التنتاتا والدار الآخرة أما اللي من آخرة آ جنة فلتا فإن الله أعد ربين قبئ ساجره للمحسنات منكن أجرا عظيما نما إسنرا آخرا فلتيف سواب قد سن جنتا دوبة بير النبي هندنو آخرا مرتأته يوكا فلته يا نساء النبي يا بير إرجما ربي محمد من يأت منكن بفاحشة مبينة نمني إسن الراد دلي يوكا شبو ملأتو دلقتكا أفين يضاعف لها العذاب ضعفين عذاب الدنيا آتي في كان آخر آدتشا إسئيف قدمه harka lama qixaaxamti yoo dilooyte wakaana dhaalika cala allaahi yasiira sun rabbi irratti laafa namni kun darajaa qaba'aaf warra nabiiti jecha'aaf hin dhiisu hin maaru ومن يقنت منكن لله ورسوله نمني إسن الرا ربي في رسول إساء أجاي وتعمل صالحا وانقاري دلق أت جباتي نؤتها أجرها مرتين سواب بير بررج آلو تكاج آل شفني dachaa goonee isi'ii kennina wa'actadnaa lahaa rizqan kariimaa ammas jannata keessatti idaane fi rizqii gaarii kenninaaf يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا بير إرجما ربي isin akka beera biraatii miti akka isaanii hin taatan in ittaqaytunna yoo rabbi sodaattan gaafas isintu beera hundarra caala falaa takhdacna bilqawl kanaaf jecha dubbii laaftuu qalbii dhiiraa fuutun dhiira hin dubbisinaa فيطمع الذي في قلبه مرض نمن منافقا كان ركبني دلئي يوكا نفاقا قلبي إسا كيس جرو إسن كجيلا ودو هذا أرم إسلاما تاتنو وقلنا قولا معروفا جتشغاري كبجان كيس جرتو kan dareemni keessan jirre je'a hoggaa dhiira dubbiftan waqorna fi buyuuti kun mana keessan keessa taa'a haaja'aa malee yookaa yoo cinqiin isin baafte malee mana keessanii hin bayinaa ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى akka dhalaan odoo heerri islaamaa hin dhufin qaama isi irraa waan mul'isuun hin geenye mul'iftutti takkaa faaya isi'ii mul'iftee dhiira dura mul'attutti dhiira duraa mul'attutti alaga'atti hin mul'atinaa tabarruja jechuun. faayatanii dhiira alaga'atti mul'atu'u wa'aqimna salaa salaata salaata wa'aatiina zakaa zakaa baafadha وأطعنا الله ورسوله ربي في رسول إساء قيا وهند كيستي والربي في رسول جئر مقون وان إسنين هملي وان إسنين ملومتي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إنما ون ربي فئو دلي وان gurra isin cabsu isinirraa deemsisu'u ahlal beyt yaa warra nabi ويطهركم تطهيرا شبوهن درا اسن قلقليسؤ واذكرن ما يتلى في بيوتكن وان من كيسا كيسا تكأر أمو يا دتا نملي يا دتشيسا من آيات الله آية رب الرا قرآن إسرا يادتنا والحكمة سنان بمحمد يادتنا إن الله كان لطيفا ربين كان وان أختهن دبيغ كان همتو فكيسي تلتون ما كنو خبيرا كان waan uume hunda beeku kan waa hunda quba qabu إن المسلمين والمسلمات ديرات الآن أركان إسلام تدلقا شهادة لمن قبتني صلاتني صومنني زكاة بافتني حجي يودا ديان قدا والمؤمنين والمؤمنات dhiiraadhalaan arkaana iimaanatti dalagan rabbi dhuga oomsanii malaayikaa rabbii dhuga oomsanii kitaaban rabbiin buuse hunda dhuga oomsanii ergamoota rabbii hunda dhuga oomsanii guyyaa qiyaama'aa dhuga oomsanii waa hundi fedhii rabbiiti fi beekumsa isaatiin taatii dhuga oomsanii. والقانتين والقانتات ور إبادا ربي قدو ديرا الآن والصادقين والصادقات ور أقآن أمن كان أقآن دلقوا تكاجئوا ديرا الآن والصابرين والصابرات ور إبادا ربي الرت أبسوا kan waan rabbiin jibburraa obsu kan bala'arratti obsu dhiiraa dhala'aan walkhooshi'iina walkhooshi'aat warri rabbi soda'aaf isaaf gajje'u qalbi'ii fi humnalle'een dhiira fi dhala'aan والمتصدقين والمتصدقات warri sadaqaa kennatu dhiiraa dhala'aan wassaa'imiina wassaa'imaat warri soomana heddommeeysu walxaafiziina furuujahum walxaafizaat warri qaawa dhalaa yookaa dhalchaa haraamirraa eegu والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ور الذكر ربي هدم ميسو أعد الله لهم مغفرة ربين دير في ألا وان دبن دلقيف أرارم الدلئي بالما سين في جرة وأجرا عظيما أمس عبادا إسان الرت سواب قدا إساني كنؤوف إف أبيجرة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة مؤمن تتشافي مؤمن تتيدف هنتان إذا قضى الله ورسوله أمرا هقا ربي في رسول إسا دبيتك مرني دبرسا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلنان mee af irraa laallanna jechuun dubbii isaanii keessatti isaaniif hin taatu wanni isaanirra jiru dubbii rabbiiti fi rasuulaa qeebalu jaalatuu wanni aayanni tun buuteef nabi muhammaddu intala adaadaa isaa zaynabaa jahshii kadhate intala tana naa kennaa je'ee obboleessa isi irra barbaadee argadhu je'aniin takkaayuu argadhu je'een intaltinis jaalatte wanni isaan yaadan nabiin ifiif isii barbaadu ifiif intala san barbaadu haa tayuu nabiin gabricha inni bilisoomsee ilma godhate kan zaydi je'amuuf kadhate duuba sanbeeynan intalaa fi obboleessilleen if keessa deebi'anii didan zaynaba wanni jette an intala adaadaa teetiti gosa qureeshi'iiti gabricha kana hin heerumu jette isiin adii bareeddu ammoo zaydi gabricha bilisoome gurraacha haa tayuu aayanni qur'aanaa buutee waan nabi muhammad je'e namni mu'ummina ta'e takkaa isiin mu'minaa isiin mu'mina taate diduu hin qaban jennaan eehamanii zaydi gabrichi ataqame zaynabaa qureeyshii tuffiin isaa garaa isi'ii jirtu fuudhe ومن يعص الله ورسوله نمن ربي في إرجما إسام مرم فقد ضل ضلالا مبينا أجمان جلنا ملأتا جلته دوب زيد زينب قلفته أمت تك وجتاءني إيجسي والجدان جد أت أرجمته tuffii isaati fi waan biraatiif garaa irraa muratee dhufee nabi muhammaditti himate homaa wal dhabne nan hiik je'een nabi muhammad zaydi zaydii kana akka biratti jaalata waan gaarii isaan jaalata tanaaf jecha. inni isii hiikuu hin fedhu ammoo zaydi hiiku'uu murate rabbiin dubbii tanarraa nuu dubbatee akki je'e وإذ تقول للذي أنعم الله عليه قاف نمتش أن إسلاما أنا نيسي وأنعمت عليه كان أتي isa bilisoomsu'uun qananiiften jettu dubbad wanni ati jettuun أمسك عليك زوجك جارتي تيك أبدو واتق الله rabbi sodaadhu hin hiikin jettu وتخفي في نفسك كان waan nuti si beeysifne gara'atti qabattee dhoysitu mallaahu mubdiih waan rabbiin mul'isu'uu taa'u wataksha annaasa ati namaatu waanaan je'aa sodaattaa wallaahu axaqqu an takshaah rabbi sodaatu uutu nama sodaatu urra haqa wanni nabi muhammad gara'atti dhoyfate kan namatti hin himin rabbiitu nabi muhammad zaydi jaartii isaa ni hiikaa isiin booda jaartii teetii beeysise nabiin odoo kana beekuu hin hiikin je'aan adabaaf ammoo wanni nabi muhammad sodaate namni muhammad intala ilmi isaa hiike fuudhee je'anii odeeysu wanni rabbiin mul'isu uu taa'u zeynaba jaartii nabii godhu waan san dhoysuun nabi muhammadiif ni gaya rabbiin odeessi hin jenneeni yoo feete himi yoo feete dhoysi je'eeni duuba zaydi hiiketi iddaan isi'ii dhumte rabbiin akki je'e فلما قضى زيد منها وطرا دوبة هقا زيد انتلا سنرا هاجا فتأتي قراء الرا مرتيه زوجناكها زينب سي هيرم سيفنه إسي نمن نكاحا قونه rabbumaatu nikaaha godhe wanni rabbiin isii sii heerumsiiseef likay laa yakuuna cala almu'miniina haraj akka heera rabbii shari'aa isaa keessatti rakkoon warra islaamatti hin argamneefi fi azwaaji adciyaa'ihim beera namni isaan ilma godhatanii ifiyyaaman yookaa moggaafatan hiike fuudhuu keessatti. إذا قضوا منهن وطرا هقا إسان هاجاء الرابيانيه خن وكان أمر الله مفعولا فردي ربي إن تلتنا فود أتي si ajajuun isaa muramee dabree jira maa kaana cala nabiyyi min haraj nabiyyi irra diliin yookaa cubbuun hin jirtu fiimaa farada allaahu lahu waan rabbiin halaal isaaf godhe keessatti nabiin beera hedduu fuudhu'uun hin dilaayu maaliif nabi muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu dhala'aa fi dhiiratti waan namni alaa manatti itti haajamu barsiisu'uuf ergame duuba odoo dhiirti qofti irraa barattee wanni dhala'atti rarra'u heddu'uutu hafa odoo jaartin takkittiin qofti irraa baratteeyis waan hedduu waan hedduu dhaqqabatuu hin dandeenyetu jira tanaaf jecha fuuni nabii mana barmootaa kan dhala'aaf baname fuudha jaalala beeratii fuudhanii miti karaa beera isaanitiin dhalaan islaamaa gaafas waa hedduu diin islaamarraa baratan odoo beerri isaanii kun jiraatuu baatee waa heddu'uutu diin keenyarraa nurraa ir'ata kanaaf nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu cinaa diin keessanii aa'isha'arraa fudhaa nuun je'an khuduu nisfa diinikum من هذه الحميراء je'anii akkasuma beera hedduu fuudhuu aadaa nabi muhammad qofaaf godhamtee miti سنة الله في الذين خلوا من قبل sun aaduma rabbiin anbiyoota isaatii godhe kan hanga fuudhan fuudhuu qaban akka dhalaa hedduu diin barsiisanii isiinis dhalaa biraa diin barsiiftuuf jecha nabi daawud beera dhibba qabaatuu ture ammoo ilmi isaa Suleymaan beera dhibba sadii qabaatuu ture. وكان أمر الله قدرا مقدورا دلقا ربي وان مرمه كان فردين إساء هنجرجي رمنه الذين يبلغون رسالات الله أنبيون سن ور إرجاء ربي دين إساء نما هندت تلأ ديرتي geessu wayakhshawnahu kan rabbii isaanii qofa sodaatan walaa yakhshawna ahadan illa allah kan waan isaanii halaal godhame keessatti rabbi malee naman sodaanne kan namaatu waanuun je'aadhaaf waan rabbiin dalagaa je'een hin dhiifne wakafaa billaahi hasiiba rabbiin dalagaa halqiqii takkaayu waan inni uumee eegee irraa gaafatu'uuf ni gaya ما كان محمد أبا أحد من رجالكم نبي محمد نجيني إسان الرتها جراته ديرتيسا تكل إيفو abbaa dhalee miti ilmaan isaa sadeen qaasimii fi abdullaahi fi ibraahiim joollummaatti du'anii walaakin rasuula allah haa tayuu nabi muhammad ergamaa rabbiiti وخاتم النبيين كان إرجان ربي تن آدم الراكات إسرت أمت Tanaaf jecha ilmi dhiiraa nabirraa hin hafne silaa odoo hafe nabiyyii tayaa akka irra hedduu ambiyoota duritti sababaan kanaa rabbiitu akka nabi booda nabiin biraa hin dhufne mure silaa. odoo nabiin biraa kan dhufu ta'e ilmaan isaati irraa hambisa akka ambiyoota duritti tanaaf jecha namni eega nabi muhammadii annabiyyii ifiin je'u takkaa eega nabi muhammadii nabiin biraa haaroyni shari'aa haarawaan ni dhufaa yaadu jallina keessa jira wanni rabbiin nabiyyii tokko booda nabiyyii biraa erguuf nabiyyii duraati gosa takka qofatti heera zamana san gaqqamuun erge takkaa waan nabiyyiin duraa barsiisetu irraanfatame kan nabiyyii biraa ergu'utti haajamsiisu haarayoomsu'uuf yookaa bal'isu'uuf ammoo nabi muhammad gosa takka qofatti hin ergamne heera zamana tokko qofarratti gabaabbatuun hin ergamne shari'aa isarraa waa takka hin irraanfatamne wanni namni hundi hanga guyyaa qiyaamaatti itti haajamu. waa takka irraa hin hir'anne tanaaf jecha nabiyyiin haaroyni eega nabiitii eega nabi muhammadii dhufuutti haajan hin jirtu nabi'ii san gaafa bu'e heera islaamatiin dalaga wanni aayanni tun buuteef yahuuda'aatu muhammad intala ilma isaa intala ilmi isaa hiike fuudhee je'e hoggaasan rabbiin muhammad abbaa zayditii miti abbaa dhiira gurguddo'ootii miti ergamaa rabbiitii ammallee maayyii ergamootati je'e akkana jechuun odoodhan booddee ambiyaa isa godhuu baadhe ilma isa dhaaluun isaaf godha jechuu rabbiitu beekaa وكان الله بكل شيء عليما ربين كان واهند بيخ يا أيها الذين آمنوا يا ور رب التأمن اذكروا الله ذكرا كثيرا هدميسأ ربي كيسا ذكرا قوس الذكر إيهن دان أك ربين كيسا إسن ذكروا تكا sawaaba isinii heddommeeysu isin yaadatu wasabbixuuhu bukratan wa asiila rabbii keessan waan isaan hin malleerraa qulqulleeysaa ganamaa fi galgala hoggaa hunda huwa alladhii yusallii calaykum rabbiin keessan isa rahmata isinii godhu wa malaa'ikatuhu kan malaayikan isaa araara rabbirra isinii barbaaddu liyukhrijakum min adh-dhulumaati ila an-nuur akka dukkana kufri irraa ifaa iimaanatti isin baasuuf isin jabeessuuf وكان بالمؤمنين رحيما ربين كان مؤمنا رحمة قلو تحيتهم سلامتن مؤمن رب الرا أرجت يوم يلقونه قيا إس أرجن قيا دؤن تكا قيا أبرئي بيان تكا هقا جنة سينا سلام سلام جتشو مؤمن ربين إرت سلامت ملائكا إرت سلامتي isaanilleen walirratti salaammatan wa'acadda lahum ajran kariima rabbiin mu'minaaf sawaaba gaarii qopheessee jira sun jannataa يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا إرجماخي يا محمد أكا ورئت إرجمت الرت رقاتاتف سإرجنه dalagaa isaanii gaari'ii fi hamtuu eeyidee dalagaan ummataa gaafa jiruu fi eega amri amanille'e isaanirra fidamtii torbaanirraa guyyaa tokko duuba yoo dalagaan namaa khayrii taate galata rabbiif galchi yoo sharrii taate araara. rabbirra barbaadaf akkasuma guyyaa qiyaama'aa mu'minaaf ragaa baya kaafirarratti ragaa baya ragaan isaa qeebalama'aa inni ambiya'aaf akka waan ergamaniin ummatatti geessan ragaa baya ummata isaanitiif dhugoomsu'uu fi kijibsiisuu isaanitiin ragaa baya wamubashiroo sii nama si dhugoomse jannataan gammachiisu takka akka gammachiiftuuf si ergine wanadhiira akka nama si kijibsiise ibiddaan sodaachiftuuf وداعيا إلى الله بإذنه kan karaa rabbitti iznii isaatin nama yaamtu wasiroojan muniiro ifaa qajeelo'oo si goonee ati akka aduu'utii mul'ata'a namni si mormu ati ifa'a kan dukkana kufri'ii keessaa bayaniin. nageenyi rabbii hoggaa mara sirratti haa jiraatu wabashiri ilmu'miniin waan sifa shanan kanaan beekamteef sun ragaa gammachiisaa sodaachisaa yookaa diiniinaa qajeelchaa ibsaa ifaa taateef warra sitti amane. gammachiisi بأن لهم من الله فضلا كبيرا بدآس يوكا كنا قدو رب بلا إساني جرتون قمت شيس سن جنة كان وانفد أن هند كيست أرقة ولا تطع الكافرين ور رب التكفر وان شريعات تيتن والأبو كيستي hin dhagayin wal munaafiqiin warra munaafiqa je'amus hin dhagayin isaan warra afaanin islaamaa kan gar'aan kaafiraati wadac adaahum roorroo isaan sitti roorrisan itti dhiisi akka isaan sitti balleessanitti haqa malee itti roorrisin hamtuun isaan dalagan nama diinirraa dhoowwun isaanii si yaachisin rabbiitu si tiisaa watawakkal ala allah rabbitti irkadhu wakafaa billaahi wakiilaa rabbiin nama isatti irkateef irkoo addunyaa aakhiraa tayu'uuf ni gayaa yaa ayyuha alladhiina aamanuu yaa warra rabbitti amane إذا نكحتم المؤمنات يو ألا مؤمنا فوتا يوكا قلن تيفتا ثم طلقتموهن إيجسي هيتا من قبل أن تمسوهن أدو وجرف يوكا إتن إدأ من فما لكم عليهن من عدة تعتدونها iddaan isin isi irratti lakkaawattan isi irratti hin wajabu yookaa ittin dirqamtu famatti'uuhunna yoo mahriin isi'iif maqaan dhawamin mut'aa kenna'aaf mut'aa jechuun horii isii mahriin isi'ii hin dubbataminiif yookaa maqaan dhawiniif tan odoo wajji hin rafin hiikamtee kennamu hanga dandeettii nama hiiketti yoommoo isiin hoggaa nikaaha godhan mahrii maqaa dhawan odoo ittin seenin takkaa ittin ida'amin yookaa wajjin rafin hiikamte isiin cinaa mahrii maqaa dhawamee san fudhatti muta'aa hin qabdu wasarrihuuhunna saraahan jamiila beera hiiktan takkaa hiiktan san haqa isi'ii kenna'aa fi gadhiisaa karaa gaari'iin kan rakkiftee abdee horii hangana naa kenni sin hiikaa jetteenii takkaa waan hamtu'uun isii dubbattee gurra isi'iin cabsine takkaa cabsu'uun mal'etti nagayaan adda bayaa. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك يا إرجماخ يا محمد نتي بيرك اللاتي آتيت أجورهن كان مهري إسئي كنتيفوت هلال سيقون وما ملكت يمينك أما اللي دلا هن أراكيتي مما أفاء الله عليك كان ربين كفار الراسي ديبسه إسي بوجيؤون takka safiyya'a takka juwayriyya'a wabanaati cammik dubra adeera yookaa wasiilaa takkaa abbeera keetii wabanaati cammaatik dubra adaadota keetii wabanaati khoolik dubra eessuma keetii wabanaati khoolaatik dubra indooyyota keetii yookaa haboota keetii allaatii haajarna ma'ak tanneen makkarraa sii wajji madiina'atti godaante halaal sii goone وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ammallee intala islaamaa takka tan lubbuu isi'i nabiif kennite إن أراد النبي أن يستنكحها yoo nabiyyiin mahri'iin malee fuudhuu fedhe akkasuma waliyyi'i fi raga'aa mal'etti خالصة لك mahrii malee if sii kenne je'uudhan fuuni argamuun waliyyi'i fi raga'aa mal'etti si qofaaf gaya yaa ergamaa kiyya يا محمد من دون المؤمنين nama sin ta'in orma mu'minaatif hin gayu قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم orma mu'minaa waan beera isaanitiif isaanirratti wajjabsiifne yookaa isaanitti murre beeyne heerri fuudha isaanitiif keenye nafaqaa yookaa qallaba isi'ii kennu mahrii waliyyii ragaa lama duratti nikaaha hidhu beera afurirra dabruu dhabuu wamaa malakat aymaanuhum ammallee waan dhala'arraa han dhureeffattan halaal isinii goone لكي لا يكون عليك حرج wanni rabbiin waan dubbanne si qofaa geessiseef akka ati waan fuudhaa keessatti hin rakkanneefi وكان الله غفورا رحيما ربين كان نماف أرارمي رحمة نماف قدو ترجي من تشاء منهن نما فيت بير كيترا قود إسئي بود أنستا إسي بربلو إسئي قودو إيفتا itti dhaquu dhiifta odoon hiine وتؤوي إليك من تشاء tafeete beera keetirraa qoodde fi bira bulta akkana jechuun beera keetiif halkan qooduun sirratti hin wajabu tafeetee qooddee bira bultee tafeete qooda keessaa baaftee bira buluu dhiifta ati. waan dalagaan tee hedduu taateef dubbii qoodaa keessatti filannaa qabda jechu ومن ابتغيت ممن عزلت isii qoodarraa duraan baafte san yoo qoodatti deebiftee isii bira buluu feete deeffatuu ni qabdaa فلا جناح عليك diliin qabdu nabi Muhammad gaafa duraa halkan beera isaa bira bulu qixatti isaan jiddu'utti qoodee bira bulu'utti dirqame haa ta'uu sun hedduu isa rakkise waan dalagaan isaa hedduu taateef tanaaf rabbiin ba'aa san irraa buusee maraxachiise duuba beerri isaanii kan duraan yoo xiqquma qooda is irraa booda'aane hinaaftu rabbiin nabi muhammad filachiifnan hinaaffin irraa deemtee yoo zamana dheeraa keessaa. guyyuma tokko argatte jaalatteeti gammaddi tanaaf jecha rabbiin akki je'e zaalika qooda nabirratti wajabsiisuu dhabee akka fedhe dalaguu karaa isaa godhuun adnaa an taqarra acyunuhunna beerri isaa hundi jaalatu utti ijji isaanii gadhaabbatu utti gammadu utti dhiyaata walaa yaxzanna kan hin dallanne hin rifanne wayardayna bimaa aataytahunna kulluhunna sun waan ati isaanii kennite yookaa qoodde aminfatanii jaalatu utti dhiyaata hundi isaanii maaliif isaan hoggaa rabbiin nuu qooduu nabirratti hin wajabsiifnee beekanii eegasii nabiin tola oole fi qoodeef gammadaniiti aminfatan hundi isaanii والله يعلم ما في قلوبكم rabbiin waan qalbii teessan keessa jiru ni beeka dhalaa walqixxeessu'uu fi walqixxeessuu dhabuu jaalalaa fi jibbansa ni beeka haa ta'uu wanni walqixxeessu'uu fi qixxeessuu dhabuu sitti irkifneef sii laaffisuufi duuba nabi muhammad kanuma rabbiin yoo fedhe walqixxeessuu dhabuu karaa godheef takkaa beera isaanii walqixxeessuu hin oolle hanga tana bira bule taan bira bulee hanga tanatti seene tanatti seenee tanaaf jecha irratti wajabu'uutu nabirraa kufe malee itti dalaguun irraan kufne wakaana allahu caliima rabbiin kan haala waan uumee beeku haliima kan obsa qabu kan daddafee gabroota isaa balleessaa isaanirratti isaan hin qixaan'e rabbiin beera nabii kanneen akkasitti waan inni isaanitti mure jaalatanii rabbii fi rasuula isaa maraxatan yookaa filatan saniif galata galchu'uu jecha wanni nabi muhammadiin je'e laa yaxillu laka annisaa'u min bacdu yaa ergamaa kiyya eegaa beera kee saylansi filate kanaatii beera biraa fuudhuu hin qabdu siif hin gayu walaa an tabaddala bihinna min azwaaj akkasuma beera saylan kanarraa garii hiitee bakka ta hiitee takka hiikamtee ta biraa fuutee buusun siif hin gayu walaw acjabaka xusnuhunna odoo bareedu minni isi'ii hangamuu si ajjabee takkaayuu si mararee illaa maa malakat yamiinuka yoo gabrittii tee taate malee tan akka maariyaa tan mootin misraa isaa erge tan ilma isaanii ibraahiim isaaf dhalte isii eegasii argatee وكان الله على كل شيء رقيبا ربين كان دلقات سنهند ايقو ارقو قبك ابو الرائس قافة بيخا درسين ابسدي في دي دمي شني سودا هنقل درسين ابسدي في دي دم يا أيها الذين آمنوا يا ور ربك أمنه لا تدخلوا بيوت النبي من نبيه سيننا هالة قتل إلا أن يؤذن لكم yoo seenuun isinii eehamame malee yaamamtanii ilaa xacaam nyaataf gaafa nyaataf yaamamtan ni seentan غير ناظرين isinii hin eeyne inaa nyaanni bilchaatuu maalif nama gar'iitu iznii malee mana nabii seenee taa'ee nyaanni bilchaatuu eegaa ولكن إذا دعيتم فادخلوا haa ta'uu yoo yaamamtanii seenaa isiniin je'ame seenaa nyaadha fa idhaa xacimtum hoggaa nyaattan hin taa'ina'aa fantashiruu baya'aa yaa'a walaa musta'nisiina lihadiis haasawa walii dhaggeeffatu'uuf bakka itti nyaattan hin taa'inaa inna dhaalikum teessumti teessan tan eega nyaattanii haasawaaf mana nabii teessan sun kaana yu'dhin nabiyya nabi muhammad ni dhiba itti ulfaata fayastaxyii minkum haa ta'uu isin baasu'us ka'aa yaa'aa isiniin je'us ni qaanfata والله لا يستحيي من الحق rabbiin haqarraa hin qaanfatu isin baasuu hin dhiisu heera islaamaa buusee isinii ibsee wa'idaa sa'altumuuhunna mataa'an beera nabii hoggaa waa gaafatuu feetan fas'aluuhunna min waroo'i xijaab girdoo duuban gaafadhaa ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن سنت قلبي تيسني في تئسان الرا يا دهما قل قل فجيسا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله خرات كل إن نبي ميد إسني فينجيو ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا بير إسانتس إيغا إسانتي فودو زلالميهن أبدا إسين أكهادتي نبين أكأبآتي إن ذلكم nabi muhammad miidhu'uu fi beera isaanii fuudhuun kaana cinda allahi caziima rabbi biratti dilii yookaa cubbuu guddo'o in tubduu shay'an yoonif mul'iftanii waa dalaydan aw tukfuuhu takkaa dhoysitanii gara'atti qabattan فإن الله كان بكل شيء عليما rabbiin kan waa hunda beekuu irraa isin gaafataa beeka laa junaaha calayhin rakkoo yookaa dilii hin qabdu fi aabaa'ihinna abbootin beera nabii yoo girdoo malee isii dubbifte walaa abanaa'ihinna takkaa ilmaan isaanii walaa ikhwaanihinna takkaa obboleeyyan isaanii kan dhiiraa walaa abnaa'i ikhwaanihinna takkaa ilmaan obboleeyyan dhiiraa walaa abnaa'i akhawaatihinna takkaa ilmaan obboleeyyan kan dhala'a walaa nisaa'ihinna takkaa beerri islaamaa yoo beera nabii girdoo malee dubbifte diliin qabdu walaa maa malakat eymaanuhun takkaa gabroonni isi'ii girdoo malee yoo dubbise homaan qabu wattaqiina allaha rabbi sodaadhaa waan itti ajajamtan dalagaa yaa beera nabii akkasuma beerri biraa tan ballagde hundi uffata heeraa uffattee rabbi haa sodaattu akka maratti إن الله كان على كل شيء شهيدا ربين كان واهند أرجي بيخو واتك إسران أختو همتو تاتو تلتو تاتو إن الله وملائكته يصلون على النبي ربي في ملائكة إساء نبي الرتي صلاة بوسني يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا ور ربت أمن إسنس نبرت رحمتا في نجايا بوسو هدميسا اللهم صل وسلم عليه جاءنا ربين نبرت صلاة بوس رحمة إسا قد إسا قدسو رحمن ربين نبرت بوس وان أدان هنجن أمو رحمن ملائكة نبرت بوفتو يا ربي rahmata nabiif godhi jettee du'aa'ii isaaf gootee istighfaara yookii araara nabiif rabbirra barbaadu ammoo salaanni mu'minni nabirratti buusu ma'naan isaa ifii rahmata qabaatanii nabirratti hin buusanii. yaa rabbii keenya nagayaa fi rahmata kee nabiyyicha kee kan isa nuu ergitee karaa kee nu qajeelchiterratti buusi jechu wanni mu'minni rabbirraa rahmata isaa takkaa rahmata nabiif barbaaduuf nabiitu haqa isaanirraa qaba jechuufi nabiyyiin rahmata mu'minaati isaa je'eeti rabbiin mu'minaaf rahmata godha nama hoggaa takka nabirratti nagaya buuse rabbiin hoggaa kudhan irratti buusa nama hoggaa du'aa'ii godhatu uu ka'e bakka ifii du'aa'ii godhatu. rahmata nabirratti buuse rabbiin waan addunyaa fi aakhira irraa itti yaaddayu isaaf kenna. Salaat alannabiin irra caalaa ibaada'aati. Ibaadan rabbiin ifii dalagu tan malaayikan dalaydu tan mu'mina itti ajaje salaat alannabiidha. nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu nama rahmata isarratti buuse maqaa isaati fi kan abbaa isallee beekee hoggasuma irratti deebisa ulamaan eega nabirratti salaata buusun waajiba jechu irratti walii galee. hanga wajjabuu fi bakka itti wajjaburratti wal dhaban imaamu shaafi'iin halkanii guyyaa keessaa hoggaa shan salawaata irratti buusuu je'a sun salaata fardii hunda tashahuda boodaa keessatti je'a gariin ulama'aa umrii keessaa hoggaa takka ja'a gariin isaanii teessuma hunda keessatti ja'a gariin hoggaa maqaan isaanii dhawame hunda ja'a gariin ulama'aa hangana je'uun mal'etti heddommeessuu ja'a nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu wanni je'e namni guyyaa qiyaama'aa isinirraa akkaannatti dhiyaatu nama salaata narratti buusuu irra heddommeeysu keessattuu guyyaa jum'aadhaa waliigalatti salaat alannabiin darajaa guddoo ibaadaa hunda keessaa qaba waan hogguma san nabitti geeffamuuf jecha inni maqbuuli namni bakiila yookaa doyna je'amu nama hoggaa maqaa nabi muhammad dhaga'e rahmata irratti hin buufne jarri sheenayu jara bakka takka wajji taa'ee odoo nabirratti rahmata hin buusin addaan yaa'u. namni du'aa'in isaa hin qeebalamne nama du'aa'ii godhatee nabirratti aalii isarratti rahmata hin buusini namni salaat alannabii dhiisu nama haqa rabbii kan nabi muhammad balleesse faayidaan salaat alannabii afurtamii oli itti jabaadha ni milkooytanii. إن الذين يؤذون الله ور رب التبليس وان إسان هملين إسا والصفؤون شريك أبا إلموك أبا أكنمت ديمي تاء جتشؤون ورسوله أما اللي ور إرجما رب التبليس وان إني جئوا qeebaluu didanii isa kijibsiisu'uun la'anahumullahu fi dunyaa wal aakhira rabbiin addunyaa aakhiraatti rahmata isarraa isaan fageesse وأعد لهم عذابا مهينا ربين عذاب إسان تكيس آخر أت إساني قبئس والذين يؤذون المؤمنين warri dhiira islaamatti roorrisu walmu'minaat warri dhalaa islaamatti roorrisu bighayri maktasabuu waan isaan hin dalagin irra kaayanii faqad ihtamaluu buhtaanaa dhugumaan hijiba hamaa lubbuu ifii ba'achiisan qixaaxa hijibaa mudachiisanii وإثما مبينا رجمان دلي ملأت بأة يا أيها النبي يا إرجماخي يا محمد قل لأزواجك وبناتك بيركيت في دبركيت ونساء المؤمنين أما اللي بير يوكا دلا إسلامتين أكجت تكاجئي يدنين عليهن من جلابيبهن فوطاتيسن قفتا قبآن هقوقتا أكا متآفي فول إسن هقويدو إجتك ملي ذلك أكست إف هقوق أوتو أدنى أن يعرفن أكا إسين nama gurra ifii eeggatu tan sharmuuxa hin tayin tayuu beeysisutti dhiyaata takkaa santu akka isiin bilisa taate akka gabra hin tayin beeysisutti dhiyaata maalif zamana san bakkeen itti gattaa'an mana keessa takkaa maddii hin jirtuu. beerri halkan gandarraa bayanii haajaa bayanii deebi'an duuba dardarri munaafiqaa beera haaja'aa bayu kana kara'atti eeganii kotaasisan duuba maaliif beera kotaasiftan jennaanin nuti beera bilisaatii mitii. gabroota dubbifne je'an hoggaasan aayanni buutee dhalaan bilisaa mata'aa fi fuularra fooxaa haa kaayattu jette akka isiin beekamtee gabraan adda baatuuf falaa yu'dayna akka hin kotaasifamne takkaa munaafiqni isiin tuyne yookaa hin miine وكان الله غفورا رحيما ربين كنما أرارمي رحمتنا ما قلوا كان وان سندرا إساني أرارم يوكا إيسو لئن لم ينتهي المنافقون منافقون warri afaanin islaamaa kan gara'aan kaafiraa yoo nifaaqa fi شرموطما ديسوا باتا والذين في قلوبهم مرض ور أكبن زناء قلبي إساني كي سجر يو زناء ملي بير ختاسسو ديسوا باتا والمرجفون في المدينة أملي ور دبي خجبا مدينة كيس أوفي mu'mina qalbii cabsee rifachiisu diinni isinitti dhufe ashkarri islaamaa kan bakka abaluu jiru takka biyya abalutti duule dhume je'anii hijiba odeessanii jarri kun yoo dubbii tana dhiisuu baatan lanuquriyannaka bihim jara sanitti si dirreeti irratti si moosifnee majlisa keetii bakka teessanii if biraa kaaftee baafta ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا إيجسي مدينة كيس أرمي منافقا واتقم لي سوجين هنتاء مدينة أرى baafamanii malcuuniina isaanii rahmata rabbiirraa darbamu aynamaa suqifuu jarri sun bakkuma argaman hundatti ukhiduu qabamanii fuudhamanii waqutti taqtiilaa ajjeefaman jara san bakka gartanitti qaba'aa ajjeesaa jechuun sunnata Allaahi. munaafiqni ummata tokko keessatti argamuun aadaa rabbiin dabarse filladhiina khalaw min qabl tan ummata isin dura dabre keessatti argamte munaafiqni ummata dur keessatti argamee ambiyoota azaa godhe qabameeti ajjeefame atis qabii ajjeesi kun karaa rabbiitii walan tajida lisunnati illaahi tabdiila sunnaan yookaa aadan rabbii tun hin jijjiiramtu tan jijjiiramtu abaduma hin argitu yas'aluka annaasu warri makkaa kuffaarri si gaafata qishna'aaf jecha ani saacati qiyaama arraa si gaafatan yoom taati je'anii qul innamaa cilmuhaa cinda allah wanni jettuun gaafa qiyaaman dhaabbattu beekun rabbi bira jirti ji'iin wamaa yudriika maaltu si beeysisee si gaafatan ati hin beeytu jechuu لعل الساعة تكون قريبا واني إسان جت وانن كجيل قياما لأتتيو إن الله لعن الكافرين رب كافر رحمة إسر درب فقيساجرة وأعد لهم سعيرا عذاب إسال لالس جبا isaanii qopheessee jira khaalidiina fiihaa abadaa kan azaaba ibiddaa san keessa zalaalamii taa'an laa yajiduuna waliyyaa nama ibidda sanirraa isaan tiisu hin argatan walaa nasiira nama isaanii tumsee isaanirraa deebisu hin argatan yawma tuqallabu wujuuhuhum finnaar guyyaa fuulli isaanii ibidda keessa gara gaggalfamu yaquuluuna yaa laytanaa yaa sheenaa teenya je'an ata'anaa Allaaha oduma rabbi dhageenye wa ata'anaa rasuula rasuula isaatis تجيني أمني جأني شينيني وقالوا أمس أكجأن ورثتك كان ربنا إنا أطعنا سادتنا يا ربي خينيا قوفتك خينيا dhageenyeti kafarree wakubaraa'anaa ammallee mootota keenya gurguddaa dhageenyeti fa'adalluuna sabiila karaa haqarraa nu jallisanii ربنا آتهم ضعفين من العذاب يا ربي خينيا عذاب دتشا قدي كنيفي كان عذاب كينيتي harka lama deebi'u waan jallatanii nama jallisaniif walcanhum lacnan kabiiraa azaaba guddaa yookaa hedduu isaan azaabii isaan qixaaxi rahmatarraa isaan fageessi yaa ayyuha alladhiina aamanuu yaa warra rabbitti aman laa takuunuu kalladhiina aadaw muusaa akka jara ummata Muusa arraa nabi Muusaa cinqe hin tayinaa akka isaanitti nabii keessan hin cinqinaa wanni jarri sun nabiyyii isaanii Muusa'aan je'e Muusan wanni qullaa nu wajjiin akka keenyatti laga bu'ee hin dhiqanneef cidhaan guddataa sanirraa qaanfata je'an duuba gaaf tokko nabi muusan dhiqatu'uuf kophaa isaa laga bu'ee huccuu baafatee dhagaa tokkorra kaayee dhiqatu'utti seene duuba. isaa dhiqatu'utti jiru dhagaan ka'ee huccuu muusa'atiin duraa fiige hoggaasan muusan ka'ee jala ce'ee dhagaa huccuuti dhagaa huccuuti je'aadhaa hanga ummata muusa'aa kan bayee bakka takka taa'u biraan gayutti. kan ummanni Muusaa qullaa dhagaa jala ce'u argu duuba dhagaan dhaabbatee ummanni akka Muusaan dhukkuba tokko hin qabne akka wanni duraan se'an hijiba taate arganii Muusaan huccuu ifii uffatee dhagaa san. hoggaa jaha yookaa torba dha'ee dirmammeesse fabarra'ahu allahu mimmaa qaaluu akkasitti rabbiin nabi muusaa waan ummanni isaa isaan arrabsirraa qulqulleesse وكان عند الله وجيها نبي موسى نما ربي برتي خبجات أبو يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي أمنه اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ربي صدات دعا جتشغاري رقاء جاء يصلح لكم أعمالكم دلقات سن إسنيف تلشا إسن الراك إيبلا إسن الراجالتا ويغفر لكم ذنوبكم دلي تيسن إسنيف أرارما ومن يطع الله ورسوله namni rabbii fi rasuula isaa itti amanee waan nabi rabbirraa fide mara qeebalee jala deeme faqad faaza fawzan caziimaa dhugumaan milkii guddoo milkaaye waan fedhu hunda argatee innaa caradna alamaanah nuti amaanaa finnee jirra على السماوات والأرض والجبال samii torbanii fi dachi'ii fi gaaroti irra finne amaanaa ba'attammoo takkaayuu isinirra keenyamoo nama birarran kaaya je'eenii jennaanin yaa rabbi amaanaa keessa maaltu jira jennaanin yoo dhaabbattaniin sawaaba. yoo balleessitan qixaaxa je'een jennaanin yaa rabbi nuti waan ati feete dalaynaa waan nu uumteef hojjannaa sawaaba fi qixaaxallee hin feenuu waa ba'atuu hin dandeenyu nu maari je'aniin. فأبين أن يحملنها أمانا بأتوا ددا هن آبنون جتشآف وان أمانا وان جبدو أكان إيغم برباد متاتف دوب ربين درانو بأتؤوا في بأتوا أبو جدو فلتشيسي اتنجدنه يوكا hin dirqine silaa odoo itti dirqee diduu hin dandeessu irraa dhiise amaanan sun waan rabbiin dalagu'utti nama ajajee fi waan inni irraa nama dhoowwe وأشفقن منها دتشئي في سمئي في gaarotiin humna guddoo qabaniin wajji amaanaa qeebaluu sodaatan wahamalaha insaanu ammoo namni itti finnaan numa qeebale namni amaanaa ba'atuu dandeessaa je'aniinii tole je'ee qeebale takkaayuu ba'ate aadami. إنه كان ظلوما إني وان هندن ديني بأتودا أكان إفميده جهولا إني وان دبين بودتي أوتيسو هم بيخو سلا أدوبيخي هم بأتو أمانا وان جبدؤ كان نمني إسي jabeesse sawaaba guddaa argatu kan namni isii balleesse qixaaxa guddaa mudatu tanaaf jecha rabbiin akki je'e liyucadhiba allahu almunaafiqiina walmunaafiqoot wanni rabbiin amaanaa namarra kaayeef munaafiqoota fi munaafiqootittii warra afaanin islaamaa kan gara'aan kaafiraa qixaaxu'uufi waan amaanaa balleessaniif walmushrikiina walmushrikaat ammallee warra keessa fi gubba'aan rabbitti kafare waan rabbin tahin nama faa jinnii faa muka faa gabbaru'uun. rabbi moromee amaanaa balleesse qixaaxu'uufi ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات akka warra rabbitti amane kan amaanaa tiiseef rahmata godhuuf jecha وكان الله غفورا rabbiin kan mu'minaaf araaramu rahiimaa kan rahmata isaaniif godhu درسين إبا سدي في دي دمي جهي سودا هنغن درسين إبا سدي